Sikiliza
imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutse mugenzi wacu geoffrey mutagoma adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri repubulika ya centrafrica minusca ziravuga ko abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu ku wa mbere basutse urusasu ku ngabo z'abanyamisiri ziri muri uwo mutwe bagakomeretsa abagera ku icumi abandi babiri barimo umukobwa wahise yitaba imana bagonzwe n'imodoka ya onu abayitwaye bagerageza guhunga ingabo za onu zavuze ko icyo gikorwa cyari kigenderewe kandi ko nta bisobanuro gifite umuvugizi wa perezida faustin tondera yasabye ko habaho ituze avuga ko barimo gusuzuma icyo kibazo ibyo bibaye mu gihe hari icyoba ku nyeshyamba zishobora kongera kugaba igitero ku murwa mukuru bangi nk'uko zabigerageje mu kwezi kwa mbere abashinzwe umutekano bakazikumira etiyopiya yashyizeho amezi atandatu y'ibihe bidasanzwe nyuma y'aho ingabo z'intara ya tigreya zitangarije ko zimaze kwagura ibice zigaruriye zitegura kugaba ibitero zerekeza mu majyepfo zisatira umurwa mukuru adis ababa itegeko rishyiraho ibi bihe ryahise ritangira kubahirizwa ikitaraganya ingabo za tplf zikimara kuvuga ko zishigaje ibirometero magana atatu na mirongo inani gusa uvuye mu birindiro byazo ngo zigere adis ababa itangazo rishyiraho ibihe bidasanzwe ryasohotse hashize umunsi umwe gusa minisitiri w'intebe abi ahmed asabye abaturage gufata intwaro bakirwanaho bahangana n'ingabo za tplf kuri uyu wa kabiri abategetsi bo mu murwa mukuru wa disababa babwiye abaturage kwandikisha intwaro zabo ubundi bakitegura kurinda insisiro batuyemo minisitiri w'ubutabera wa etiyopiya gideon timotheus yabwiye itangazamakuru rya leta ko igihugu kigeze mu mahina ubusugire n'ubumwe bwacyo bikomerewe kandi kikaba kitarengerwa mu buryo busanzwe bwo kubahiriza amategeko yavuze ko uzarenga ku mabwiriza y'ibihe bidasanzwe yashyizweho azafatwa nk'ushyigikira imitwe y'abakora iterabwoba mu buryo bw'amafaranga ibikorwa bifatika cyangwa ibitekerezo bityo akaba azahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka itatu kugeza ku myaka icumi urubuga rwa facebook rwatangaje ko ruhagaritse ikoranabuhanga ryo ku mbuga z'abarugana hakoreshejwe isura facebook iravuga ko icyo cyemezo cyafashwe kubera impungenge za rubanda zikomeje kwiyongera ariko ikemeza ko izakomeza gukora kuri iryo koranabuhanga mu rwego rwo gukemura ibibazo bivugwa bivuze ko amasura y'abantu barenga miliyari yari yashyinguwe na facebook yose azahanagurwa bitarenze ukwezi kwa cumi n'abiri nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters icya gatatu cy'abakoresha urubuga rwa Facebook bari baritabiriye iri koranabuhanga gusa iki kigo giheruka guhindura izina mu cyumweru gishize kikiyita Meta ntabwo gifunze iri koranabuhanga ku buryo bwa burundu cyatangaje ko kirebye uko mu bihe biri imbere bizaba byifashe gisanga ubwo buryo bwo kumenya amasura ya ba nyiri gukoresha imbuga nkoranyambaga ari igikoresho gikomeye mu gukumira abashaka kwiyoberanya cyangwa kwishora mu bikorwa by'ubujura ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zigera ku bihumbi icumi zirimo izirwanira mu kirere n'izishinzwe kurinda ibikorwa vya amerika biri mu isanzure kugeza ubu ntizirafata urukingo rwa covid cumi n'icyenda ibyo byagaragaye mu mibare iheruka yerekana igihe ntarengwa abasirikare bagombye kuba barikingirije icyo kibazo cyatumye abayobozi bakuru bahura n'ibibazo by'uko bazabigenza ku basirikare batakurikije ayo mabwiriza cyangwa bashaka gufatwa mu buryo bwihariye tariki ntarengwa yo kwikingiza covid cumi n'icyenda ku basirikare ba amerika barwanira mu kirere n'abashinzwe kurinda ibikorwa by'igihugu biri mu isanzure yarangiye kuri uyu wa kabiri imibarejwe rya amerika yabonye yerekana ko abagera kuri mirongo icyenda na batanu ku ijana ari bamaze guhabwa inkingo zose naho abagera kuri mirongo icyenda na barindwi ku ijana bahawe byibuze urukingo rwa mbere umwe mu bayobozi b'igisirikare cya amerika kirwanira mu kirere yabwiye ijwi rya amerika ko amabwiriza bafite ari ugukoresha uburyo bwose bafite bagashishikariza ingabo bayoboye kwikingiza minisitiri w'ingabo wa amerika lloyd austin yasabye abagaba b'ingabo guhagurukira gushishikariza abo bayoboye kwikingiza aho kugira ngo bategereze kuzabahanira kutikingiza perezida Xi Jinping w'ubushinwa yahamagariye ibihugu bituye isi gutsura ubufatanye mu kugira icyo bikora ku ntego zirebana n'imihindagurikire y'ibihe ariko ntiyagira ibishya yiyemeza gukora hari mu ijambo yagezaga ku bagize inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe i Glasgow muri ekose perezida shi utitabiriye iyi nama imbonankubone yabwiye abayikoraniyemo akoresheje uburyo bw'iyakure ko intego zigerwaho iyo abazitabiriye bubahirije ibyo biyemeje yashimangiye ko ibihugu bikwiriye kujya byiha intego zishoboka kugerwaho kandi bikubahiriza ibyo bivuga ko bizakora mu gihe byihaye ubushinwa nicyo gihugu kiri ku isonga ku isi mu kugira ibyuka bihumanya ikirere kuva mu kwezi kwa cyenda igice kingana na bibiri bya gatatu by'igihugu byose kimaze igihe gifite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi iki kibazo cyagize ingaruka ku nganda bituma havuka impungenge ko ibizikorerwamo byoherezwa hirya no hino ku isi bishobora kubura ni ubwa mbere ubushinwa buhuye n'ikibazo nk'iki mu gihe cy'imyaka icumi ishize
mutagoma urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini abanyagihugu bashika amajana atandatu na mirongo umunani baturuka mu mihinga itandukanye y'igihugu c'u Burundi bariyambaje ubutungane kugira bubafashe kwishyuza amafaranga barishe umugabo yabahenze ko azobafasha kuronka ubuzi butandukanye mu bihugu vy'abarabu barabatubwira ati utarogenda aroza ngaha bamusubize utwiwe none naziye ngaha kugira bansubize utwanze dusaba dusubizwe utwacu canke dushobora kuronka ayo mafaranga na pasipoti ko zishobora kuboneka abo ni bamwe muri abo banyagihugu mu rwanda ubushinjacyaha busabira abanywanyi b'umugambwe dalfa umurinzi n'umumenyeshamakuru theoneste nsengimana kuba bapfunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi inzego z'umutekano mu ntara ya rumonge zataye mu mvuto abantu bane bagirizwa ubutekamutwe mu kwaka abanyagihugu amafaranga bababesha ko bazobarongera imirimo mu bihugu vy'abarabu inkuru y'ijwi rya amerika ryifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda bose bagera kuri majana atandatu na mirongo umunani nk'uko bonyene babibwiye ijwi rya amerika baturuka mu mihinga itandukanye y'igihugu bamaze hafi indegisi itatu bariko barondera uwitwa nyabenda hakimu babu aba muri kartier nkayamba ya zone na komine rumonge babwijwe rya amerika ko uwo mugabo yabatoje amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi majana atanu na majana arindwi vy'amarundi kuri buri muntu bavuga ko uwo mugabo yari bemereye kubaronderera ubuzi butandukanye mu bihugu by'abarabu nk'uko babivuga barumvise umuntu atubwira ati ngaha bariko barandika abantu basafirisa abana bagenda hanze baza gukora ubuzi natwe rero tubona ko abana bacu bahejeje amashuri abandi nabo ntibibize kuko bobuza kuyiba ca tuvuga ati reka tuze kurunda iyo dukopesa amafaranga kumwe namutanga ibihumbi amajana yo atanu ibihumbi amajana atandatu twabona yuko abo bana bagiye hanze boba bogorotse rero twatanga amahera ubwa kare twaratangira kesitani mu nyuma vuga ati kusabiye benshi batanga ibihumbi amajana ane byo narifise abana batandatu bose narabatanga igituma abo banyagihugu bariko bararondera uwo nyabenda hakimu babu ngo nuko isango yari yabahaye ryo kugenda mu bihugu vy'abarabu byarenze eka ngo n'amafaranga bari bamuhaye bari bizeye kuyishura bamaze gutangura akazi bavuga ko beneyo babarembeje babishuza baratubwira ati utarogenda aroza ngaha bamusubize utwiwe none naziye ngaha kugira bansubize utwanze sinza kubaho ibikomva kaso biruzuye muhira benshi baradandaje utwabo ubu abandi barafata ingurane mu mabanki bashyiramo abana batanu batanu abandi baragenda kugurana mu mashyirahamwe ubu amakofifi yo gufungwa turayafise muhira baratubarira ngo tuzosafiri ngo mu kwindwi mu nyuma ngo vyasivye abarabu bararushe ngo kubera amarayidi nkuru rero nimurindie mu kw'icumi na rimwe kw'icumi kugeze turatumva wa babu yagiye abanyagihugu bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira bavuga ko bituye musitanteri wa komine rumonge gushika magingaya atacara abafasha babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bifuza ko ubutungane canke ubutegetsi bwo ku rwego rw'intara bwobafasha kubishuriza utwabo nimubabu umuryango wiwe uridegemvya abana bayakira ayo mahera bakandika n'abantu baridegemvya n'umugore ariko akimubabu ntaboneka iyo turiko tubaza iyo ari batubwira ko afunzwe amakenga tugira babu afunzwe n'iki abamuhaye amahera kare twebwe tutamufungishije dusaba dusubizwe utwacu canke dushobora kuronka ayo mafaranga na pasipoti ko zishobora kuboneka uramotari w'intara ya rumonge asa n'uwutakira neza ivyo abanyagihugu basaba konsorateri nitunga yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko abanyagihugu bacishije ivyabo mu kinywabi akabasaba kuzana ivyemezo ko ivyo bashikiriza ari vyo muvuze yuko abo mu muryango w'uyo muntu yayaka baba barimwo haba hasigaye kumenya ibyo bavuga ko ari byo kubera ko murumva yuko ibyo byose bagenda babikora iciye mu kinywabi kugira ngo tubimenye nibatuzanire ibyerekana ko by'ukuri iyo miryango y'uyo muntu yacoza amafaranga bari babirimwo babituzanire kugira ngo duce dutangura kubandanya amatokoza yacu aho dushikana hanyuma dutange inyishu bijanye n'amategeko nawe uramatari wa rumonge avuga uko abantu bane harimo nyabenda hakimu babu nyene kwegeranya amafaranga yabo bavuga ko bagiye kurondera akazi mu bihugu by'abarabu bari mu mirimo y'ubutungane nk'ako amakuru dukura mu ntwaro n'ubutungane muromonga bivuga ibyo kuja kurondera ubuzi mu bihugu by'abarabu abantu baciye mu kinywabi bisa n'ibiri mu kurangira mu burundi umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu n'uwuserukira arabiya sawudite baherutse gutera igikumu ku masezerano ajanye no guhanahana abakozi baciye mu nzira zemewe n'amategeko umuvugizi w'ubwo bushikiranganji akaba yishyuye mu kiganiro c'abavugizi n'inzego giheruka kubera ku mugwa mukuru w'intara ya karusi ko ayo masezerano azogirira akarusho leta co kimwe n'abo bifuza kuja kurondera akazi mu bihugu vy'abarabu urakoze desire kuri iyo nkuru mu rwanda ubushinjacaha busabira abanywanyi b'umugambwe dalfa umurinzi n'umumenyeshamakuru theoneste nsengimana kuba bapfunzwe vy'agateganyo mu gihe c'ukwezi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yari muri sentare y'intango ya kicukiro ku mugwa mukuru w'u rwanda kigali akaba yaduteguriye inkuru ikurikira nyuma yo guhamagaza buri umwe batambuka bakegera imbere umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yabamenyesheje ibyaha ubushinjacyaha bubarega anasaba buri wese kugaragaza umurongo ahagazeho uhereye kuri bwana silivensi bumana ufatwa nk'ukuriye itsinda ryose yavuze ko yemera ibikorwa bigize ibyaha ariko we n'abandi bantu batanu bareganwa ntibemera inyito z'ibyaha batatu mu baregwa barimo umunyamakuru Teonese Nsengimana bo bahakana ibyaha ndetse n'ibikorwa bibigize bakavuga ko nta ruhare urwo arirwo rwose babigizemo busobanura imikorere y'ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha bw'u rwanda buvuga ko bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani uyu mwaka burega sibomana ko yateguye abayoboke b'ishyaka darufa mu murinzi rya madamu victoire ingabire umuhoza ko bitegura amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga rya interinete buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga ubushinjacyaha bubarega ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari wihimbye izina rya sandra kandi ko n'abahugurwaga bari bahimbye amazina kandi bagakora ku buryo ntabagaragaraga muri videwo ubushinjacyaha buvuga ko mu mayeri bari bukoreshe nyuma yo guhugurwa harimo gukangurira rubanda imyigaragambyo yanga ubutegetsi buriho kutitabira gahunda za leta kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi bukavuga ko mu migambi yabo bari kwifashisha abanyamakuru bavuga ko bahita bumva vuba ibintu byabo cyane bakoborora ku muyoboro wa YouTube bubarega ko ku itariki ya cumi n'enye z'ukwa cyenda hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day aha bavuga ko abawitabirira bagaruka ku mubare n'amazina y'abicwa n'ubutegetsi abashimutwa ababurirwa irengero n'abafungirwa ubusa byose bavuga ko babifashwagamo n'abandi bari hanze mu Rwanda. Umunyamakuru Nsengimana waregwa ko yameye gutambutsa ku muyoboro we wa YouTube Umubavu TV Online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro buvuga ko yatambukije cyumvikanamo uwitwa Mireille avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko ahubwo aribwo bwamuhitanye. Ku yindi ngingo ko Paul Rusesabagina na bagenzi be bafungiwe ubusa kandi ubutabera bwaragaragaje ibyo baregwa. ubushinjacyaha bumurega ko inzego zasanze iwe mu rugo urutonde rw'abatuye mu midugudu ya kangondo hazwi nk'abanyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo bukabwira urukiko ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka umunyamakuru nsengimana ahawe ijambo yahakanye ibyaha avuga ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko ibyo yakoze byose biri mu nshingano ze nk'umunyamakuru yabwiye urukiko ko ibyo bamusanganye byose biri mu bimenyetso yagombaga gutunga ategura ibiganiro nk'umunyamakuru w'umwuga metre gatera gashabana wunganira itsinda itsinda ryose avuga ko ubugenzacyaha bwihutiye kumuha impapuro zihatira umunyamakuru Nsengimana kwitaba ku gahato bwirengagije iby'amategeko agenga itangazamakuru ateganya cyane ku ihame ry'ubwisanzure bwo kumenya amakuru Maître Gashabana avuga ko ibyakorewe uyunganira biri mu mugambi wo guhonyora ibanga ry'umunyamakuru uyu munyamategeko Gashabana avuga ko inzego zafashe Nsengimana zikamufunga zitashishoje ngo zimenye ko ari umunyamakuru w'umwuga Gashabana akavuga ko zagombye kuba zaramufashe zifite icyemezo cy'urukiko kizemerera kumufata no gufata gufatira ibikoresho bye by'akazi gashabana agasaba urukiko kubisesengura byose bikazaba impfabusa agahita arekurwa ubushinjacyaha bwo bukomeza gusobanura ko umunyamakuru nsengimana yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko buhakana ko yabajijwe aho yakuye amakuru yatangaje ko ahubwo ibyo yatangaje yabigize ibye bwibutsa ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bigira aho bigarukira kandi ntibibangamire ituze n'imudendezo bya rubanda ubushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku nshingano z'umunyamakuru nsengimana atatangazaga amakuru yatangazaga ibihuha bugasobanura bisobanura ko ibyaha akurikiranyweho bitari mu byaha bikorwa mu itangazamakuru Nsengimana n'umwunganira bakavuga ko mu Rwanda hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo rukurikirana umunsi ku wundi ibitangazwa mu itangazamakuru bagasanga iki kirego kitagombye kuza mu nkiko umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko iyi nzitizi azayisuzuma yihereye afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo abaregwa naho Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa yemeza ko yakiriye amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo irindwi aturutse hanze hanze yo gutegura ayo mahugurwa gusa we akavuga ko yumvaga ari amahugurwa agamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro aho kuba yo guhirika ubutegetsi yabwiye umucamanza ko nta munyamakuru n'umwe yigeze atumira muri ayo mahugurwa kandi ko nta n'uwo baziranye ku buryo yari bumukangurira iyo migambi muri iyo dosiye ubushinjacyaha bumurega ko yagirwaga inama na victoire ingabire zo kumenya abantu ba nyabo yajya amenyesha mu buryo bworoshye gahunda zabo abemera iby'amahugurwa bose bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa ntaho bihuriye no kwemera ibyaha bagasaba imbabazi ku byo bemera bakarekurwa naho abahakana ibyaha bo bagasaba kugirwa bere ubushinjacyaha bwo bugasaba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bubakoraho iperereza burasanga kubarekura bitaba mu nyungu z'ubutabera niba nta gihindutse ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo abaregwa ehabagira ubusayirwe ry'amerika i kigali tugushimire eric ishyirahamwe rijejwe umutekano w'abamenyeshamakuru muri congo jed riratabariza abamenyeshamakuru mu ntara ya kivu yo mu buraruko n'iya ituri hategekwa n'abasirikare mugenzi wacu ari asanka darius yadukurikiraniye iyi nkuru ari goma ubundi ni kuri iyi tariki ya mbere ugushyingo niho hari icyizere ku banyeshuri biga mu zimwe mu mashuri za leta ko batangira kwigishwa muri kongo hose uyu kuwa kabiri ndi kuri epe mabanga nord ni mu mujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru mageze abanyeshuri bari gutaha babuze uwabigisha bikaba bikomeza gutangaza Yvonne Kapinga yiga kuri iryo shuri ry'abagatolika mu nama bari bagiranye ejo n'abayobozi bahagarariye uburezi mu ntara abarimu bari bizeye yuko bari bubone igisubizo ku mwanzuro bari bafashe ariko ntacyo byazanye George Bareberaho ni umwe mu bahagarariye amashyirahamwe y'abarimu mu ntara dufashe umwanzuro wo kuguma mu rugo kugeza yuko abategetsi bari buduwe igisubizo kiramye turasaba ku bagenzi bacu b'amashuri abanza n'ayisumbuye kuvuga ururimi rumwe ntibatandukane kubera ko intambara turimo ni iyacu twese kandi niyo minisitiri yafata icyemezo cyo kongera ku mishahara ya bamwe nitwemere yuko abo mu mashuri y'ibanze basigare ababyeyi ku bwabo bati bamaze iminsi batavuga barasaba leta n'ayo mashyirahamwe kumvikana bidatinze mbere y'uko nabo bafata indi myanzuro uyu ni philippe birego ni umwe muri bo umwana we yiga kuri insiti majengo ni ishuri ry'abaporoso mwezi moja hii watoto yangu waende ku masomo abana bamaze ukwezi kose batiga kama niba leta ibona ko idafite ububasha bwo kwishura abarimu ibitubwira kuva kera twarihaga amashuri y'abana bacu ubu ntabwo byananira niba bidashoboka batubwire tugende cyangwa tujyane abana bacu mu mashuri za prive aho bari kwiga neza
Gilbert Wihoro ni inspekteri mukuru uyobora amashuri mu gice cya mbere cy'intara ya Kivu ya ruguru arasaba ko abarimu bitonda bakihangana no kuza kwigisha abahaye isezerano rishya
turasaba ko abarimu bakomeza kwigisha guverinoma n'abahagarariye amashyirahamwe yabo bari gushakisha uburyo bwo gukemura iki kibazo mu kwanga kwigisha nta nyungu abana bafitemo nibaze uko tukiri kuvugana n'abayobozi ba minisiteri kugira ngo hari bukemuke bimwe mu byo bari gusaba nibidakemuka aho bashobora gukora ibyo bashaka
igihe cyo kwiyamamaza perezida felix sekedi yasezeye ababyeyi bose ko batazakomeza kwishyura abarimu bigisha mu mashuri y'ibanze ibyo birasa n'uko byubashwe na leta ariko bitewe n'uko benshi mu bigishaga icyo gihe batahembwaga na leta bafashe icyemezo cyo gukomeza kwigisha igihe bazongerwa imishahara no gutangira kwishurwa ku bandi bitaba ni cyangwa nouvelle unité mu gifaransa ali asanka darius ijwi rya amerika tugushimire ali asanka ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe rirabandanya mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse abategetsi b'ibihugu n'amareta y'ibihugu birenga ijana byo ku isi bemeye kuzoba bahagaritse guhonya ibiti n'amashamba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu navuganye na Professeur Jean Marie Sabushimike yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe no guhangana n'ivyaduka kuri kaminuza y'u Burundi aravuga uko yakiye ayo masezerano
nivyo mu bintu bashyira imbere ubu mu guhangana n'ibiza bitewe n'ihindagurika barashyira imbere gukingira amashamba ahasanzwe mbere no kuyabungabunga mu gutera cyane nk'ibyo biti kurusha aho bo kwiyumvira ubundi buryo jewe ndi mu rwego rw'abashaka ubushakashatsi bwo muri afurika yo mu buseruko turashyira imbere ni ukuri icyo bita la nature la nature rero n'ama ekosisiteme naturere cyane cyane agizwe n'amashyamba no gukingira ajyama ekosisiteme imide aba hasanzwe bijya birafasha cyane nibaza ko iyo ngingo ari nziza cyane ijanye n'iby'abashakashatsi bariko barashyira imbere mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe ni kuki bihaye gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni kuki batobitangura ubu byoba byiza babitanguye ubu umugabo umugambi wose urafatwa uko ndabyibaza igihe cyo gutegurwa ahubwo je nibaza ko izo ngingo ko turiko turabona ihindagurika ry'ibihe ririko ririhutisha ibintu mu konona ibi na biriya ah, haba mu vyerekeye uburimyi haba mu vy'amagara y'abantu ni mu bintu nka vyose bigize ubuzima bw'abantu Muga- uko mubivuga kuvuga uko barindiriza niko ibintu biheza bikayangara nibaza ko igihugu cyose aho giherereye cofata umugambi wo gukoresha ubwo buryo bariko bariyumvira ko bwofasha kurusha nivyo amashyamba yahonye ni ukuvuga yuko ivyo biza biterwa n'ihindagurika ry'ibihe bituma vyiyongera icyo bita exacerbation de changement climatique nibaza ko icyo cyiyumviro nk'uko mubivuga kurindira mu myaka ngo y'ibihumbi bibiri na mirongo itatu si byiza cyane je nibaza ko bobishyira mu maporogaramu yo mu myaka itanu cumi ikagenda umuntu arabikurikirana kugira bishobore gukiza icyo byokiza ubu ibintu bitarononekara cyane bemeye no gutanga imiliyaridi cumi n'icyenda y'amadolari agenewe gufasha kubungabunga no gusubira gutera ibiti ayo mafaranga ku bwanyu muri make mubona kwiye ayo mafaranga barayemeye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo mafaranga urashobora gusanga ari make cyane rwose nicyo byewe kintera amakenga kurusha ibindi naho muri rusange gushika ubu uko mubona ikoraniro kuhindagurika ry'ibihe riko ribera i Glasgow byifashe uburusiya n'ubushinwa bititavye iyo nama ku rwego rw'abakuru b'ibihugu uh, no kuba ubuhinde bwemeye kuzohagarika imyuka mibi irungikwa mu kirere yonona ibidukikije ivyo bihugu turazi uko ari bitatu ko biri mu birungika imyuka mibi yonona ibidukikije ubuhinde bukavuga ko buzoba bwahagaritse iyo myuka mibi gushika kuri zero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi mwitegereje murabona ko hari ikintu kizova muri iyo nama kiboneka ivyo bihugu bikomakomeye bitanayitavye ivyo bibiri ubuhini nabwo buvuga ko buzohagarika iyo myuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi muri make muri make ni ibintu biteye amakenga cyane kurindira ngo 2070 sebutanti ni ukuvuga ko eh, rya hangiro rya 2030 ntacyo rizoba rivuze hanyuma n'icyo no kwita gucengacenga ibintu ntibatange deze seanse ahubwo bati 2030 tuzoba twashyize kuri ibi 2050 kuri ibi 2070 tubone yuko reyerema babihagaritse burundu ata ama emisiyo bakigira nayo ubundi ho respekirasiyo ekonomike nizo zizobananya zica ivyo bintu gukingira ibidukikije aho rero bizoba bigifise ingorane cyane murakoze professeur turabashimiye murakoze nawe radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas cameron
mwaramutse neza ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu umwami w'abami w'ubuyapani hirohito yatangaje itegeko nshinga rishya ry'igihugu cye ryanditswe n'abanyamerika nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana intambara ya kabiri y'isi irangiye mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ibihugu byayitsinze byashyizeho ubutegetsi bwabyo bwite mu buyapani nabwo bwari bumaze gutsindwa umuyobozi w'ikirenga w'ubu butegetsi yabaye general douglas makasa wo mu ngabo za leta zunze ubumwe za amerika yayoboye ubuyapani imyaka itanu n'igice guhera ku itariki ya munani y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu yashyize icyicaro gikuru cya guverinoma ye mu cyari mbere y'intambara ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i tokiyo nk'uko tubisoma ku rubuga rwazobereye mu by'amateka history akadomo com ivugurura rikomeye kurusha ayandi mavugurura amerika yakoreye ubuyapani ni itegeko nshinga rishya ryasimbuye iry'ubuyapani bwagenderagaho kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'icyenda iri tegeko nshinga rishya ryanditswe gute mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu guverinoma y'ubuyapani yashyikirije general makafa umushinga w'itegeko nshinga rishya makafa yarawurebye abona itegeko nshinga rishya abayapani bashaka ridafite aho ritaniye cyane n'iryari risanzweho maze araryanga ahubwo ategeka guverinoma ye kwandika umushinga wayo bwite umwe mu bawanditse ni bit sirota gordon yari umukobwa w'imyaka makumyabiri n'ibiri yavugaga ikiyapani adategwa yari umusemuzi kazi mu biro bya guverinoma y'ibihugu byatsinze ubuyapani iyo guverinoma rero yategekwaga na general makafa mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'itangazamakuru pbs public broadcasting service cyo muri amerika ku rubuga rwacyo pbs akadomo org uyu mudamu aragira ati rimwe mu gitondo nageze ku kazi major general kutne witne aradukoranya adukoresha inama witne yari yarize iby'amategeko muri kaminuza george washington y'i washington dc icyo gihe yari umukuru w'imirimo mu biro bya general makafa yaduteranyije turi nka makumyabiri na batanu maze aratubwira ngo guhera kuri uyu munota muri inteko ishinzwe kwandika itegeko nshinga rishya ry'ubuyapani mbahaye icyumweru kimwe rukumbi gusa mube mwarangije umushinga wa mbere gordon ati twakubiswe n'inkuba ariko mu gisirikare iyo baguhaye itegeko ni uko nta kundi ugomba guhita urikurikiza abari muri iyi nteko bose bari abanyamerika usibye general kudne widne undi musirikare mukuru wamufashije kuyobora imyandikire y'itegeko nshinga rishya ry'ubuyapani ni lieutenant colonel milo rowell nawe wari warize iby'amategeko muri kaminuza za stanford na harvard bashakishije andi mategeko nshinga y'ibindi bihugu kugira ngo bayifashishe maze mu kwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu guverinoma ya general makafa na guverinoma y'ubuyapani baganira ku mushinga banditse nyine abanyamerika banditse noneho bose barumvikana bakosoramo utuntu duto duto nuko bemeranwa ku mushinga wa nyuma ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu inteko ishinga amategeko y'ubuyapani yawemeje nk'itegeko nshinga rishya ry'igihugu maze umwami w'abayapani hirohito nawe arishyiraho umukono ahita anaritangaza ku mugaragaro uwo munsi ijwi rya amerika itegeko nshinga rishya ry'ubuyapani rifite ingingo ijana n'eshatu ryazanye impinduka mu bya politiki zikomeye ryambuye umwami w'abami ubutegetsi asigara ari ikimenyetso cy'igihugu n'ubumwe bw'abaturage rishyira ubusugire bw'igihugu mu maboko y'abenegihugu bityo mu by'ukuri iri tegeko rivuga ko abaturage batari rubanda rw'umwami ahubwo nyine ari abenegihugu nibo bishyiriraho ubutegetsi iri tegeko nshinga rishya ry'ubuyapani ryahaye abagore bwa mbere na mbere uburenganzira bwo gutora ryimakaza cyane cyane uburenganzira bw'ibanze bwa kiremwamuntu nk'uko bwanditse neza mu itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ariko nk'uko tubisanga ku rubuga rwa pbs ingingo ya cyenda ifite umwihariko udasanzwe ivuga ko ubuyapani budafite uburenganzira bwo kurwanya ibindi bihugu ibwemerera gutunga ingabo zo kurengera igihugu byonyine gusa ntizemerewe gushoza gutangiza no kugaba intambara ikigo cy'amakuru wikipedia cyo cyemeza ko itegeko nshinga ry'ubuyapani ari ryo rigufi cyane ku isi rigizwe n'amagambo ibihumbi bitanu mu gihe muri rusange amategeko nshinga yandi afite amagambo byibura ibihumbi makumyabiri na kimwe ikindi niryo tegeko nshinga ryonyine ku isi ritarigera rivugururwa na rimwe kuva ryabaho kubera ukuntu ryubatse nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya yagarukiye mbwira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe